murumva ijwi rya amerika turabasuhuje inshuti mwiteze amatwi radiyo ijwi rya amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomeza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru mu burundi umuyobozi w'ishyaka map burundi buhire riharanira ukwivugurura mu mahoro ubutabera n'iterambere aranenga ibyo umukuru w'igihugu petero nkurunziza aherutse gutangaza avuga ibyo ubutegetsi bwe bwagezeho yanongeye kuvuga icyo ishyaka rye ritekereza ku matora ateganijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mc pacifique igira neza yabiganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana uri mu biro by'ijwi ry'amerika i londres nk'uko mubizi umukuru w'igihugu cy'uburundi aherutse kuvuga ijambo aho muri iryo jambo yariko atanga icegeranyo cy'ibyakozwe muri ino myaka ine avuga yuko amaze ari ku butegetsi ku bw'ibyo rero twebwe tukabona yuko ibyo avugamwo bidashemeye atari nabyo mbere yuko habuzemwo ukuri mu byo yavuze kuko avuga yuko yahaye igihugu umutekano iterambere n'amahoro ibyo nabyo nibyo nyine uburundi bubuze muri kino gihe nk'umuntu utavuga rumwe na leta birumvikana ko ukoresha amagambo akarishye nk'ayo ngayo dufate akarorero ku mutekano kubera ko ari byo wari uheriyeho ubu wavuga yuko mu burundi hari intambara abantu rero rimwe na rimwe baritiranya umutekano n'igihugu kiri mu bihe by'intambara ubwa mbere hoho umutekano mu nshinga ntahe mumenyesha amakuru ni ku giti cy'umuntu wewe aho uri iyo abantu baje bakakwica ubutegetsi akaba ari bwo bubirimwo ukaba udafite aho witwara aho nta mutekano uba ufite ibyo rero bishikira ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi nicyo gituma ubona bafashe inzira y'ubuhungiro muri icyo gihe igihugu ntigishobora kuba gifite umutekano hari abarundi muri iyi minsi bamaze iminsi bataha tuvugisha benshi batubwira bati turatashye tugiye mu matora abandi bati turatashye mu burundi hari umutekano biragaragara yuko igihugu cyanyu kiri muri gahunda yo kugira ngo gishobore gutahukana impunzi icyo cyo ukivugaho iki igihugu cyacu kiri muri gahunda ibabaje yo kugerageza gutahukana impunzi mu buryo bw'ububeshi no mu buryo bw'inguvu aha uburundi bamenyesha yuko bugenda busaba kugirana amasezerano n'ibihugu bitandukanye kugira ngo impunzi zisubizwe inyuma ku nguvu ku bw'ibyo rero ibyo ntitwo bihagarako cyane ko nkuru nziza abandanya abwira abantu yuko botaha ko amahoro ariho kuko biramugora nawe nyine kuba ariko arategura amatora mu gihe hafi inusu y'umuriyoni iri hanze ni ibintu bitumvikana nicyo gituma ubona bimugora ata amaboko arungika abantu gusigura ibintu bidasigurika amakuru atusumira atugeraho agaragaza yuko mu burundi umwimbu wiyongereye cyane abaturage barahinze barasarura bareza mbese ubukene bugaragazwa n'iki iyo umuturage ashoboye kurya uko ashatse atishwa n'inzara
nyakubahwa umumenyesha amakuru byari kunezera numvise icyo cegeranyo aho cyoba cyaravuye ibanki nkuru y'isi yose iri mu bantu bafite ubushobozi bwo kuraba neza ingene ibihugu biriko biragwiza umwimbu ingene ubukene bugenda bugabanuka nubasaba gukubitiza akajisho ku biharuro byabo kuko barerekana neza yuko uretse gusa ibijyanye no kubyara ku rugero ari cyo cyonyine mu burundi gisa n'icagabanutse abarundi batanguye kumva yuko kubyara benshi kumbure bizobatera ingorane ibindi biharuro byose byo twita rezendikateri ekonomike byose ku burundi biri muri huje enda kwereka mu burundi abana barenga bane muri batandatu barashonje muri icyo gihugu cy'uburundi turi ko turavuga ni igihugu aho wanashaka kugira ngo ibisata nk'ibisata by'amagara y'abantu ibisata by'uburimyi bishobore gukora ibyo bigomba gukora hategerezwa kubaho intererano nini irenga ibice mirongo itanu ku ijana ivuye hanze aho hanze naho ntikivayo kuko uburundi butwawe nabi ntibashobora kugira umwimbu ushobora guhaza abarundi impamvu nkubaza ibi ngibi ni uko mbese ubonye nk'urukwavu uzi ukuntu ruzi kwiruka niwe waba utarwemera ushobora kuvuga uti ruriya rukwavu ruzi kwiruka hari ibihugu bitera imbere abantu ntibabone ko birimo bitera imbere mbese nawe ntushobora kuba uri muri abo bantu batavuga rumwe n'ubutegetsi ku buryo niyo haba hari ikintu cyiza batakibona
ntabwo ndi muri abo bantu kuko uburundi n'igihugu nzi neza nkomokamwo mfitemwo abantu tuvugana buri munsi yaba perezida nkurunziza mu ijambo rye yavuze ati turasabye amakungu afashe kubera mu burundi turafise ingorane ibitaro ntibigira imiti abaganga barahunze iyo umurwayi arebe kwa muganga arabura ingene avugwa akavuga ati amakungu nadufashe dufite abana bashonje ibyo twari kuvuga tuti naho yatwaye nabi arabona ingorane umunyamakuru wacu venuste nshimiyimana avugana na emeri pacifique igira neza ukuriye map burundi buhire turacyagerageza rero kuvugana n'ubutegetsi bw'u Burundi ngo twumve icyo bavuga kuri iyo nkuru ntibidushobokera turayibagezaho mu makuru yacu ataha iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
komisiyo yigenga ishinzwe amatora mu burundi irasaba abashinzwe amashyirahamwe yigenga ashaka kuzohereza abashinzwe amatora ku rwego rw'intara mu matora yo mu mwaka utaha kuzazirikana ibyerekeye amoko yo mu burundi petero karaveri kazihise yabivuze mu mpera z'icyumweru dushoje mu nama y'abashinzwe amashyirahamwe adaharanira imyanya ya politike n'inkuru y'ijwi ry'amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi cyo kimwe n'abarongoye imigambwe abarongoye ayo mashyirahamwe basabwa gutanga amazina atatu azotogwamwo abazoshirwa mu migwi yigenga ijejwe amatora mu ntara mukuru mu gwiseni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu yibutsa bimwe mu biranga abazaba bagenywe mu mabanga yo kuja mu migwi y'amatora mu ntara twagomba kubibutsa ko abo muzokwizigira ngo bazijemwo atari akazi bazoba baronse ahubwo ari banga igihugu kizoba kibahaye ngo barangure abazoja muri izo nzego bazoba bahawe ikiruhuko mu byerekeye ibikorwa bindi bahoramwo hano shimikira cyane cyane ku mashyirahamwe ntihagire uzokwibaza ko umuntu azoba yarungitswe muri sepi cyangwa sesi azobandanya aserukira ishyirahamwe byaba biteye kubiri n'ico arahirira umukuru w'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu aratahura ibishikirizwa n'abatandukanye kuboba bagize imigwi y'intara ijejwe amatora kazihise asanga baba abanyapolitike abo migwi yigenga no mu mashengero bose bose rukigwa ico cyama kigaruka araba amashirahamwe avuga ati imigambo yigira inyuma ari imigambo ivuga ngo amashirahamwe yigira inyuma mugabo amatora n'amatora y'igihugu n'amatora y'abarundi n'amatora ya bose nico gituma twebwe ahubwo bose tuzobashira hamwe kugira ngo ayo matora agende neza kandi ashimishe bose nta n'umwe yokwigizwa inyuma rero abahagarariye amashirahamwe yigenga asabwa n'umugwiseni kwisunga ubwoko n'igitsina mu kurungika amazina y'abifuza kuja mu masepi abo mu bwoko bw'abatwa bakavuga ko batokwibagirwa nk'uko byabaye mu myaka iheze mbonimpa Oscar arongoye rimwe mu mashirahamwe yo mu Burundi je mu serukira abatwa nagira sabe murabona ko mwatubwiye hariho abazakora muri sepi bashika ijana mirongo itanu na batanu mu ntara zose zigize igihugu murabona ko ari igikorwa kitoroshe mu kuzotora abo bantu ariko mwisunze ibyo mudusaba ngaha je rero nakurikiranye ibyavuzwe ngaha n'abajya abapfasoni n'ahandi murabona ko habaye icyo bita transparency etinique byoba ari byiza twebwe nk'abaronga amashami aserukira abatwa mu burundi imbere y'amategeko dusaba yuko na twebwe muraba ibintu bijanye etinique batwabo ba integre muri bya seni na sepi kubera nyakubahwa komisari ngaho yavuze ati murabwe ngaho ko twicaye harimo abakenyezi barabereye ijisho mugabo amapare ni byiza cyane mugabo ngaho hateza kuba harimo nk'umutwa kuko kugira tubone ko turi one ensemble mu gihugu cy'uburundi mw'icyo gihe ibijyanye na sepi nturaba twe turafise abahejeje amakaminuza ni buhoro buhoro turi ko turabadeverope mu gihe muzi ko muratora muri ijana na mirongo itanu na batanu ni muri buri abo batanu bo barabatwa umukuru w'umugwiseni arahumuriza abo mu bwoko bw'abatwa petero karaveri kazihise arongoye uwo mugwi akavuga ko hazokorwa ibishoboka byose kugira uwo mugwi w'abarundi userukirwe ni ukuvuga rero twebwe icyo dushaka ni uko twogerageza bose bakajyamo mugabo mu bibanza bihari niko bimeze rero abazoshobora kujyamo ikibanza kimwe n'utagiyemo atabyumve ko ariko bimeze mugabo cyane cyane iki kintu turagishaka ko bose bajyamo numvise n'abaserukiye amashyirahamwe y'abatwa ntibahumure bazojamo mugabo nawe nyine mvuga cyo kimwe ntibabaze ku bibanza byinshi oya nta byinshi bihari nta byinshi bihari abantu basangira ibyo bafite abantu ijana na mirongo itanu na batanu nibo bazaba bagize imigwi ijejwe amatora mu ntara z'uburundi nk'uko biri mu nteguro y'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abayigize bakazaba bangana n'igitigiri gihuye n'amakomine agize intara bakazongerwako babiri babiri kuri buri ntara bazotorwa mu bazaba batanzwe n'imigambwe amashyirahamwe yigenga abari mu ntwaro no mu mashengero kuba duteze amatwi muri uyu mwanya izi nkuru zibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru bacu gutara no kutugezaho amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru uri hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho mutuye mujya mutugezaho amakuru y'ibiberaho muri aho mukorera aho mwiga naho mugenda ubu rero tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda iki ni ikiganiro ejo ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika niyo uteze amatwi nanjye nguhaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio muri kumwe nanjye nicole gira neza mbahaye ikaze muri iki kiganiro mu muco nyarwanda kirazira ko umusore cyangwa umukobwa ajya gushyingirwa yarakoze imibonano mpuzabitsina ni ukuvuga yaratakaje ubumanzi niba ari umuhungu cyangwa ubusugi niba ari umukobwa byari igisebo gikomeye ku muryango washyingiraga umukobwa watakaje ubusugi kuko ibi byatumaga umugabo wamushatse ahita amusenda mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero turaganira ku mibanire y'abakundana muri iki gihe ariko twibanda ku ngaruka zigera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ashaka turaza kumva ubuhamya bw'umubyeyi washakanye n'umugabo we ariko bakaba bahura mu ntonganya ndetse n'imirwano si ibyo gusa kuko turaza no kumva umugabo waryamanye n'abakobwa benshi mbere y'uko ashakana n'uwo babana kuri ubu turakomeza twumva kandi icyo musenyeri antoine kambanda avuga ku bantu bakora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka n'inama agira imiryango irimo amakimbirane ashingiye kuri iyi ngingo nimujye kureba radiyo zanyu ikiganiro ku buryo burambuye ni mukanya mu mateka y'u rwanda iyo urebye ku miterere y'uko abasogokuruza bacu bagiye bagura imiryango habagaho guhura kw'imiryango yaba ku ruhande rw'umuhungu ndetse n'umukobwa bakaganira ku buryo bahuza abana babo ibi byakorwaga ahanini n'umuranga ariho havuye umugani ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwa nyina nta ruhare na rumwe umukobwa cyangwa umuhungu bagiraga mu kuba bahitamo uwo babana kuri ubu uyu muco w'abaranga ntugikoreshwa nka mbere umusore yihurira n'umukobwa bakaganira babona hagati yabo hari icyavamo bagahitamo gukundana nta ruhare rw'umubyeyi rurimo kuba rero abantu bakundana hari igihe usanga bageze no ku rwego rwo kuba bakora imibonano mpuzabitsina nubwo baba batarashakana ni muri urwo rwego twifuje kumenya icyo abantu batandukanye batekereza ku mibanire y'abakundana muri iki gihe ese hari ingaruka zagera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka ese mu gihe ahisemo gushaka hari amakimbirane byazana mu rugo rwe ni mu kiganiro jean eme yagiranye n'abaturage batandukanye
kuri iyo dore urumva erega ni ukuvuga ngo ushatse umukobwa se utaramwumvishe wasa wamenya se gutari isugi birakwiye rwose yuko bamurya avanse wapi kabisa numva bidakwiye nyine ushobora kurya avanse nka gutya umukobwa agatwita ukarera umwana kandi mutarabana ngewe ndumva bidakwiye kubera ko umuhungu ugukunda ntabwo ibyo bya avanse yabigusa ntabwo tubyumva kimwe jivanse ndayemera da asa umukobwa umukobwa mwakundana ataguhereza ubwo bavuga ko mukundanye wapi nibyo
ngiye ko byumva gutanga avanse ntabwo bikwiye kubera ko nyine akenshi baravuga ngo iyo utanze avanse ahanini umuhungu iyo akumvisha hari ukuntu akumva yangiza akagira ute akakwanga akakwanga noneho ngiye ko mbyumva gutanga avanse ntabwo bishoboka nta nubwo byagakwiye ku bantu b'urubyiruko yego nyine haruza ashaka kukwirira gusa nyine yavanse njye ko nyumva ni ukumenya ugashuba niba uwo muntu nyine ari mwiza ukamaza wamwumva ukumva rero yanze ntugwite ukatira nibyo
umuhungu wese uzanye nawe agusabye vanse vanse buriya wazagera aho gushaka bigenzura ntabwo byemewe pe ntabwo bishoboka gutanga vanse uretse umuhungu mwese mukundanye agusabye vanse n'undi nawe agusaba vanse mbere ndi kumva rwose vanse itemewe itanashoboka no gutanga hari n'ugusaba vanse ashaka nko kukwiyumvira gusa nta na gahunda afite yo kukujyana yo kukugira umugore nyine urukundo ntabwo rugendeye ku mibonano mpuzabitsina ahubwo rugendeye ku gukundana bigamije n'intego runaka mu gihe kiri imbere kugira ngo muzabashe kubaka urugo rwanyu kugira ngo ruzabashe gukomera ariko iyo mugiye muri ibyo ushobora kumutera inda zitateguwe ugashiduka nyine vijoni yawe ubashije kuyangiza hakiri kare bitangira kwirukaho iyo mutarakora iyo mibonano mpuzabitsina akwinginga uri umwamikazi imbere ye ariko iyo mumaze kubikora birangira rero noneho uri kumwirukanka inyuma yarigize umuntu wa danje ibintu nyine ubona byarabishye kandi iyo umwimye akirukaho mpaka iyo rwose numva mu gihe ukunda umuhungu mukundana uba ubibona ko agukunda ko igiti wakanga kumwima ako gatura ngewe rwose banakamuha kuko njya numva ngo byongera urukundo hari n'abo nzi babikoze kandi bagakundana bigakomera buriya umusore yatangiye kugenda afata abakobwa batandukanye ejo afashe umwe ejo undi afashe undi urumva afite uburyo agiye afata buri wese rero bizatuma atinda mu busore icyo ni icya mbere kandi bikamugira ingaruka ikomeye cyane yo kuba yamara imyaka myinshi atarashaka umugore iyo amaze gushaka wa mutima urakomeza ukamuzamo akumva ko yajya hanze buri gihe icyo rero ni ingaruka zimwe zigera ku muryango nk'uwaba amaze gushinga mushya bigatuma n'umugore we ahora atamwizeye cyane nk'uko yafite nk'abana hanze
barakoze cyane aba baturage bamaze kutugezaho ibitekerezo byabo hari abavuze bati ibi bishobora gutuma umuntu atinda mu busore kandi n'igihe ahisemo gushaka ugasanga ntanyuzwe n'uwo bashakanye abandi bati bishobora gutuma hazamo ikintu cyo kutizerana hagati y'abashakanye nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe kugira ngo umusore n'umukobwa bahitemo kuba bashinga urugo basezerane kuzabana iteka ryose mu byiza ndetse no mu bibi ntabwo biba bishingiye ku kuba bakundana gusa kubahana kwizerana gufashanya kugirana inama no gukosorana biri mu bituma abantu bahitamo kuzabana akaramata nubwo muri iyi minsi y'iterambere gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka bisa nk'ibyabaye ihame abubatse ingo bavuga ko bigira ingaruka zitandukanye ku mibanire y'abashakanye nyuma yo kugera mu rugo urugero ni umubyeyi ansira utuye mu karere ka nyanza yadusangije ubuhamya bw'ibimubaho mu rugo rwe anatanga inama ku rubyiruko
murakoze mu by'ukuri umuntu iyo agize urugo n'umugabo umuntu ahura n'ingorane nyinshi kuko hari igihe witwara neza nk'umuca inyuma ukaba umwana mwiza nyine ukumva yuko ibyo wakoze mbere wabiretse ubu ngubu ari igihe cyo kugira urugo rwawe ntumuca inyuma ntugire gute ariko we siko abifata kubera yuko atekereza yuko kuba yarakubonye utari isugi bivuze yuko ukimuca inyuma ufite n'abandi igihe cyose waba uri ku kazi ntakwizere ugasanga araguhamagara kenshi wataha utinze wenda wari uri mu nama cyangwa se hari n'ikindi kintu cyagutindije mu kazi we ntaba ari ko abyumva akumva yuko wari wagiye kumuca inyuma wari uri nyine mu busambanyi usanga rero urugo rwarabaye intambara mu mwanya wo kugira ngo rube paradizo nk'uko tuba tubyifuza kuko nk'ibyo navugaga nanjye bimbaho kenshi ntabwo umugabo ajya yizera yuko naba nkamuca inyuma telefone y'isonye usanga ashaka nawe nko kuyitaba cyangwa se kumva uwo muvugana kandi simba amuca inyuma pe ariko we nyine kuko yasanze ntari isugi ahora yumva ko n'ubundi nkimuca inyuma urumva rero ni ibintu biduteza ikibazo mu rugo nta mahoro haba duhora turwana duhora tubwirana nabi ugasanga kandi akenshi ingaruka ziza no ku bana abana icyo gihe nta mahoro bagira nabo nk'umukuru ahora abaza ati kubera iki muhora mutongana kubera iki muhora murwana uyu mubyeyi asira w'imyaka mirongo itatu n'irindwi wumvikanisha ko yakuye isomo rikomeye mu buzima bwuzuye intonganya no kurwana abanyemo n'umugabo we aragira urubyiruko inama yo kwifata nk'aho maze kugera nabagira inama yo kwifata ariko aho bari simpamya ko babishobora kuko nanjye cya gihe wari kwinjira sinari kubyumva ariko mu by'ukuri nka egisperiyanse maze kugira nabwira urubyiruko mureke gutakaza ubusugi bwanyu kuko abasore bo barabeshya cyane rwose akazi kakubeshya bikarangira akwejeje ngo tuzabana tuzagira gute mwamara kuryamana akagusika rero iyo wihanganye ukaryamana n'umuntu mwimariye bivuze yuko urugo rwawe nyuma yaho bizaba amahoro niyo amahoro yawe bizaturuka ahandi ariko batagushinjije yuko ari uko wataye ubusugi mu bandi basore kera nabagira inama rero yo kwifata rwose bakihangana
turamushimiye cyane uyu mubyeyi ansira ku kiganiro cyiza yagiranye na marie claire isingizwe aho yagize ati nashakanye n'umugabo wanjye naratakaje ubusugi ibi bituma njye n'umugabo wanjye duhora mu ntonganya n'amakimbirane adashira kuko ntanyizera si uyu gusa twaganiriye kuri iyi ngingo kuko mugenzi wacu marie claire isingizwe yanyarukiye mu karere ka kirehe nuko aganira n'umugabo ugerwaho n'ingaruka zo kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka nubwo benshi batazitekerezaho cyangwa se bagatekereza ko zigera ku bakobwa gusa mu gihe bashatse tumwumve tumwumve turagaruka mu kanya
ntabwo wari we twajyananye bwa mbere kandi inshuro irenze imwe uyu ni umugabo w'imyaka mirongo ine n'irindwi twise damascene kubw'impamvu z'umutekano we utuye mu karere ka kirehe mu murenge wa nasho avuga ko kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka umugore bimugiraho ingaruka zitandukanye mu rugo rwe ngo dore ko n'ubwo abyaye gatatu yananiwe kwibagirwa bamwe mu bo baryamanye mbere y'uko ashaka iyumvire nawe uko bimugendekera iyo wagiye uryamana n'abakobwa batandukanye hari ukuntu bagufata hari imyitwarire baguha uburyo bakwitaho nkanjye rimwe na rimwe hari igihe nza nagera mu rugo nshaka gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo nakoragamo mbere ariko umugore wanjye ngasanga ntabikunda tukayikora ariko nkumva ntibinejeje naguha nk'urugero nk'ejo bundi twigeze kujya mu mahugurwa ndagenda mpurirayo n'umukobwa twajyaga turyamana ndakubwiza ukuri ko kwihangana byarananiye naciye umugore wanjye nyuma icyumweru cyose numvise aribwo nezerewe kuruta uko naza mu rugo rwanjye naje no mu rugo rwanjye umugore ankumbuye ariko numvaga ntacyo bimbwiye kuko nari maze nyine iminsi meze neza namubwiye ko ndushye ndagerageza kumubeshya ariko arabibona bituma mbaza abo twari turi kumwe urumva yahise abimenya ntabwo nabashije kumuhisha kuko ni ibintu byagaragara ko nishimye nishimye bidasanzwe wagira ngo uyu mu kwezi kwa buki ese haba hari ingaruka zihariye zigera ku rugo rwanyu zikomotse kuri iyi ngingo nagiye nkura n'ingaruka zitandukanye kandi kuko namenye bya bindi byinshi numva nyine byose ngomba kubibona urumva ntanyuze ubu urugo rwanjye aho rugeze nanjye ubwanjye nsigaye numva ntarujyamo kubera icyo ngicyo ni ingaruka rero ku rugo ntabwo mu rugo hakiri ibyishimo n'abana ntibakinyishimira mbega nanjye nabuze icyo nakora niba ari ukuganira niba ari ukujya gute kuko ubuzima nanjye ndabona bumbereye hari bubi pe tugana ku musozo nyuma y'ibyo byose ni irihe somo wakuyemo wasangiza abaduteze amatwi muri aka kanya iri somo nakuyemo icya mbere ni uko atari byiza gukora imibonano mpuzabitsina igihe utarashaka kuko kugira ngo uzabone ibyishimo biragoye ku mugore wawe iyo wamenyereye gukora imibonano mpuzabitsina n'abagore benshi murakoze cyane murakoze nawe
bakunze ikiganiro ejo namwe mumaze kwiyumvira ko uyu mugabo agerwaho n'ingaruka zo kuba yarashatse yarabanje gukora imibonano mpuzabitsina n'abakobwa batandukanye zimwe mu ngaruka yavuze harimo no kuba atanyurwa n'umugore we nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi wadusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona ari izihe ngaruka zagera ku muntu wakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo gushaka twandikira ubutumwa ubinyujije kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero kandi ushobora kuyikoresha utwandikiraho ubutumwa kuri whatsapp wadusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe Nubwo benshi badatekereza ku ngaruka n'inkurikizi zo gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo, impuguke mu bijyanye n'imibanire y'abantu muri rusange zivuga ko bigira ingaruka zitari nke cyane mu myitwarire ya muntu amaze gushaka. Twaganiriye na Arkepiskopi wa Kigali Nyiricyubahiro Musenyeri Antoine Kambanda, akaba n'impuguke muri teologiya morale, nuko atuvira imuzi ingaruka zo gukora imibonano mpuzabitsina mbere yo gushinga urugo. Reka tumwumve.
ibi ni ibibazo byatangiranye n'icyo bise impinduramatwara y'imibonano mpuzabitsina sexual revolution muri za mirongo itandatu imiti yo kubuza urubyaro ku bakoranye imibonano mpuzabitsina imaze kuvumburwa abantu bumva ko noneho icyababuzaga ari icyo ngicyo nyamara ntabwo ari ukudatwita gusa mbere na mbere nk'abakirisitu hari icyaha icya kabiri nk'umuco hari kuryamana imburagihe bipfubya rwa rukundo na bwa bukwe icya gatatu muba muri mu kubakira ku musingi ujegajega akaba ariyo mpamvu rero ubona ingo nyinshi muri iki gihe zifite ibibazo ubu zagatanya mu nkiko zirimo ziriyongera abashakanye batana abana bagasigara mu gihirahiro barahari ni ibintu bigaragara ibyo rero biterwa n'izi ngaruka zo kuba batangiye kubana imburagihe none urubyiruko rutifuza kuzatsimbirana rutifuza kuzatererwa icyizere n'abo bazashakana rukora iki kugira ngo rwirinde izi ngaruka hakiri kare duhereye ku rubyiruko kimwe mu bintu bitera urujijo no mu bato ni imvugo itari yo muri iki gihe baravuga ngo umusore n'umukobwa barakundanye gukundana ntabwo bivuga kuryamana ndetse ukumva hari n'umukobwa ugira impungenge avuga ngo ni nanga ko turyamana azagira ngo simukunda ntabwo ari byo cyangwa umuhungu yumve ko yiba umukobwa amukunda agomba kuryamana nawe kandi bitaragera igihe birapfubya kandi bikabahuma ukazagira igishuko cyo kujya umubonamo gusa igikoresho cyo kwishimisha ejo yaba atakigushimisha ku mubiri ugatangira gutekereza abandi ariko nawe uramuhemukiye ejo yatwite hari ababihakana hari abababwira kuzikuramo nabyo bikamuzamugiraho ingaruka zikomeye zibikomere kuko ntabwo ushobora kwica umwana cyangwa ukuramo inda ngo ugire amahoro cyangwa se kubashyingira huti huti nabo ugasanga barapfundikanyije ngo bikure mu isoni ariko ejo umuriro ukaka umugenzi wawe niba umukunda mwubahe ntabwo ubucuti buvuga yuko ari ukuryamana nk'uko usanga byeza ari nabyo bivamo urwikekwe niba usanga umuntu afata ku ngufu niba usanga umugore ntahari afashe umukozi umukozi niwe ubaye umugore nabyo ugasanga ni ukwitesha agaciro ni ukwisenyera ni ugusuzugura uwo bashakanye ni ukwisuzuguza nk'umuntu w'umugabo n'akana kaje gukora mu rugo kugira ngo kagire imibereho ibyo byose ni ibintu bitesha umuntu agaciro nawe akitesha agaciro ariko bisaba gutangira kare umuntu yitoza murakoze cyane turagana ku musozo mwagarutse ku ngaruka ndetse n'inama mugira urubyiruko ariko hanze aha hari imiryango ihura n'iki kibazo iyi miryango ikora iki urukundo nyakuri nanone rurangwa no kubabarira muhuriye rero mu rugo utakiri isugi cyangwa se nawe waranyuze mu bakobwa n'abagore noneho mukababarirana mugatangira ubuzima bundi bushya hakaba uko kwizerana mu gihe mubabariye nawe akakubabarira noneho mugafata umugambi wa kigabo wo kubaka icyo gihe umwizere n'abakwizere ku bw'iryo jambo rye turabashimiye cyane murakoze mu butumwa bwiza mu rubyiruko kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Fasil Gabehu twese turagira tuti mukomeze kuriranwa amahoro n'amahirwe